kumva radiyo ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru umunyarwanda colonel theoneste bagosora wahamijwe ibyaha bya jenoside iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yaraye yitabye imana azize uburwayi byemejwe n'abo mu muryango we bari kumwe bamurwaje muri mali aho yarangirizaga igihano urwo rukiko rwari rwaramukatiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani urwo rukiko rwamukatiye gufungwa burundu nyuma icyo gihano kiza kugabanywa mu bujurire mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe gishyirwa ku myaka mirongo itatu n'itanu bagosora wari ufite imyaka mirongo inani yavukiye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda yize mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u rwanda sm yaje no kubera umuyobozi wungirije avuye kwiga andi masomo ya gisirikare mu bufaransa yayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya kanombe mbere yo kuba umuyobozi w'imirimo muri minisiteri y'ingabo z'u rwanda Colonel Bagosora yafatwaga nk'umuntu wa hafi y'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana ku buryo bamwe bamufataga nk'umucurabwenge w'ibyemezo byafatirwaga mu rwego rwo hejuru urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda rwamuhamije kugira uruhare mu rupfu rw'abantu barimo madamu uwiringiyimana agata wari minisitiri w'intebe joseph kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga faustin rucogoza wari minisitiri w'itangazamakuru frederic nzamurambaho wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi landward ndasingwa wari minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'abasirikare cumi b'ababirigi bari mu ngabo za onu zari zaraje kubungabunga amahoro mu rwanda uyu mwaka urwego rwashyiriweho kurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwagenewe u rwanda rwanze ubusabe bwo kumurekura imyaka yakatiwe itararangira rusobanura ko rushingiye ku buremere bw'ibyaha yahamijwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aravuga ko ategura inama rukokoma azahurizamo abanyabwenge b'abarundi cyane cyane ababa mu mahanga mu rwego rwo guhuza ibitekerezo no guteza imbere igihugu cy'uburundi mu nama yagiranye n'abarundi baba muri amerika mu mpera z'iki cyumweru yavuze ko hari abarundi b'abahanga bateza imbere ibihugu barimo aho guteza imbere uburundi i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ijwi rya amerika ryahohereje mugenzi wacu diane nininahazwe
umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza akaranga k'uburundi zirimo n'ihayagiza ico gihugu imno national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri onu president evariste ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ko uburundi bwateye tumwe mu turorero yatanze n'abaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe biraboneka kuko namwe bw'isuku mwahora muzi ibi nyine nibyo byerekana ihinduka ibi nyine ni ikimenyetso ubonye abarundi mu maso uca umenya ko n'igihugu cyabo ariko kimeze kiriko kirahinduka burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cyacu twari turibagiye yuko uburundi ari itongo ry'abarundi yuko ari umuryango w'abarundi murabizi mwese kuri karangamuntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu uri umurundi bakandika ni umurundi mugabo twebwe icyadutanguriye kutwica bafashe kuri karangamuntu bashyira ku muhutu umututsi umutwa bari bahereje gutwibagiza igihugu umuntu rero atwononeye ubwa mbere ni uwadukuye ko ubwenegihugu bw'uburundi agaca atwita ubundi bwenegihugu icyo gihugu cyacu rero gica kibaho kitakiranye n'icyo ngaho twafiriye nimuze muronderera ahandi uno munsi abarundi kubera batanguye kubona igihugu cyabo uno munsi bose bariko barahinduka ariko baraba abarundi turanezerwa cyane ubu ingene biriko biragenda perezida ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko uburundi bwateye bakibuka gusoma bataha diaspora ngo ni abarundi baba haza oya ni abarundi bakorera haza abarundi bakorera mu mahanga kuko ni abarundi bagiye gupagasa mu migenzo y'ikirundi byaranze kuja gukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu niwiyumvire umwana w'uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu i burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega c'uburundi barakwigisha ushitse ngo tubyaranyabo jewe ndamwita mwene wowe yuko yacikiye none umukobwa acikiye baramuhezagira abavyeyi ntibahezagira je nkavuga nti basi nibareke gucikira hanyuma ico gihugu yagiyemo kize gukwa kuri ivyo bitero mwiza none kuri ivyo bitero mwiza kubera iki icyo gihugu kikoza gukwa mu burundi hanyuma kikatugurira ukagenda none nta gihengere usize bamwe mu barundi bitabiriye umunano na perezida evariste ndayishimiye basanga ariko hari ibikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse genda umurezi kandi ndifuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe ariko ikintera amanga ni uko baduha viza y'ukwezi kumwe ariko mu kwezi kumwe hagiyemwo n'ukwiherera kubera bagutoye akantu Eh, akantu k'akavirisi akantu k'akabu wumva muri izi- muri iyo minsi usigaje wokora iki nyakubahwa perezida ndakwituye ko ico kintu ca viza y'ukwezi kumwe kw'abantu b'imvukira twitwa ko dutaha iwacu mugisubireko ike nashaka kuvuga ni iciterambere gihereye ku mabarabara narashatse gushika iwacu ngeze mu bugarama ndahakubita amasaha atatu canka ane ntasubira inyuma rero turi mu bintu by'iterambere nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako ry'imiduga idutwarayo ni ukuri nyakubahwa perezida icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubu o- o- ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira nka kurya mwijukira ubw'ubutungane muzosanga duteye imbere imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'uburundi ayifitiye insiguro icyo nkunda uno munsi ni uko ibibazo by'abenegihugu ari ibibazo by'uburongozi uko ubyifuza nanjye niko ndabyifuza mugabo bwa bukene amahera ntaca yizana ibyo babiza hariho aho mpora mpora nkunda nkavuga nti none kubera iki mbega ego n'ibyo hariho ibihugu bitemera dubure nasiyonalite muga ibiyemera kubera icyo utogera na- na- n'iyo pasiporo aho urinda gusaba viza ni kubera icyo utashe iwanyu ijwi rya amerika nta mahirwe yo kubaza ibibazo no gufata amasanamu ku buryo busesuye ryaronse iyo rija guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo ryari kugaruka kuri bimwe mu bibazo bijanye n'umutekano mu burundi ivy'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu na cane cane ibihugu bibanyi ikibazo ca virusi ya korona n'incanco zomugera zitaratangura gutangwa mu burundi ndetse n'ibibazo birimwo ivy'ubutunzi n'ubutungane diane ninahazwe muri leta ya new york ku bw'ijwi rya amerika ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabarizahe mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka heza hatubera amahoro y'imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm aho muherereye hose turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa anisa bin umukunzi ariko ntabwo ndi njyenyine nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye mugisha kayitare mugisha umeze neza meze neza urakoze nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turaganira ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko turibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe hari bamwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe bagiye bagaragaza ko bafashwe ku ngufu ariko bakabura ubutabera bitewe ahanini n'uko imiryango yabo idafite ubumenyi buhagije bwo kumenya uko amategeko yabarengera muri iki kiganiro turaza gusura umwe mu miryango ifite umwana wahuye n'iki kibazo bityo turaza kumenya inkuru y'ibyamubayeho muri iki kiganiro kandi turaza kuganira n'umwe mu banyamategeko bakurikiranira hafi ibibazo nk'ibi kugira ngo adusangize uburyo ubutabera bugerwaho tubahaye ikaze mu kiganiro cya none aho tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu tukibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe iki kiganiro gihagarariwe na roger nigena mu gihe mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
itegeko nimero zeru rimwe akarongo kaberamye ibihumbi bibiri na karindwi ryo kuwa makumyabiri mutarama ibihumbi bibiri na karindwi rirengera abantu bafite ubumuga muri rusange mu ngingo yaryo ya gatatu rigaragaza ko ufite ubumuga wese afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi imbere y'amategeko agomba kubahwa no guhabwa agaciro bikwiye ikiremwamuntu igikorwa cyo gufata ku ngufu ni ugukoresha undi muntu imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane bubayeho icyo gihe hakoreshwa imbaraga kugira ngo bibeho iterabwoba ndetse n'amayeri agamije umunezero umunezero w'umuntu umwe ku giti cye ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bwagaragaje ko mu rwanda umuntu umwe ku ijana afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe buzwi nka shizofrenia batatu ku ijana bafite uburwayi bw'igicuri naho cumi na babiri bafite hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu bafite ikibazo cya depresiyo cyangwa indwara y'agahinda ndetse n'ibibazo mu barokotse jenoside biri kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana ku rundi ruhande leta y'u rwanda yamaze kwemeza politiki nshya y'abantu bafite ubumuga igamije kubafasha kwisanga no kugira uruhare muri gahunda zose z'igihugu no kubaho ubuzima wahesha agaciro birushijeho muri iyo gahunda hazibandwa cyane ku kuzamura imibereho myiza y'abafite ubumuga hashyirwaho gahunda zibafasha kwihangira umurimo guteza imbere ikoranabuhanga ridaheza kongera umubare w'abantu bafite ubumuga mu nzego z'imirimo guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro n'umuco ndetse n'ibindi nubwo abantu benshi barwaye indwara zo mu mutwe izi ikaba inkomoko y'ubumuga bwo mu mutwe usanga kenshi abantu bazihisha abazirwaye bakirengagizwa kandi bagahabwa akato by'umwihariko bigakorwa n'imiryango yabo nzamugura garasiya ni umuturage utuye mu murenge wa bukure mu karere ka gicumbi avuga ko umwana we yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe reka dukurikire inkuru y'ibyabaye kuri uyu muryango mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo umwana atwaye izina rya mukamana utuye mu murenge wa bukure mu karere ka gicumbi yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina uyu mwana asanzwe afite ubumuga bwo mu mutwe muri iki kiganiro twahisemo kuganira na nyina umubyara nzamugura garasiya ngo asobanure uko byagenze kubera ubwo bumuga uwo mwana afite butamwemerera gukurikiranya ibitekerezo by'ibyamubayeho nari nagiye ku murenge nagiye gushaka indangamuntu za bariya bana bandi bahari aho nziye rero nza ku mugoroba mpageze noneho umwana ngo ubyagejeje nka saa kumi igihe abandi bana bavuye kwiga bahura nawe agiye gutoragura udukwi ngo yagize gutya yunamye ajya gufata inkwi yumva ikintu kiramucakiye uwo mugabo ngo yari aho aratwika amakara ariko sinari nzi ko ari we uhatwika ahita amwukinaba aramubwira ngo ndashaka ko kumpa ngo azane umuhora wumukeza ku ijosi ati niwanga ndagukata noneho ngo yarafashe ibitambaro bimupfuka mu kanwa kugira ngo atavuza induru hakagira umuntu uza kumutabara ubwo umwana rero nahise mufata turagenda no kwa mudugudu ntitwakarabye tugeze kwa mudugudu dusanga mudugudu ariyo ari kumwe na mutekano hari n'irondo bari barongoye kujyana ku irondo ku ntuza ku kagari nk'aho mudugudu yavuze ati nibura aba bana nibaguherekeze cyangwa nanjye njyeyo tumujyane kwa muganga arambwira ngo genda ukarabe nguze ngo baguhamagarire moto ngo uyishyure n'ubundi umuntu iyo ageze kwa mudugudu ahamagara nka polisi nibura akayibwira ibyabaye nta kintu yigeze avuga mudugudu nk'aho yavuze ati wenda reka mpamagare polisi nyibwire uko byagenze warambwira ngo nigende nkarabe ngo ashake moto nyishyure amafaranga ubwo urumva ko nta kintu yamfashije ntabwo nabura icyo nsaba nasaba ko aranganurwa kandi bakagira n'icyo bamukorera gusa uyu mwana urabona ko ari ikimuga ubwo butabera butandenganuye ngo bumenye wenda da mudugudu aba yarahamagaye akavuga ati hano habaye ikintu kimeze gutya nta kintu yigeze akora na kinzunyu noneho ntigeze navuga ati derirondo rikujyane rikugeze nibura kwa muganga bapima uno mwana nta kintu yakoze aho ngereyeyo ni nawe bahamagaye ngo abe ari we ugenda ajye kwishinja uko uwo mwana yafashwe barambwira ngo sinzagire undi nzabwira ribu niko yambwiye ngo ntuzagire undi uzazana ngo uzazane mudugudu wenyine mudugudu aho aviriyeyo yarambwiye ngo yarabirangije ntegereza ko baza kumufata ndaheba ubwo se urumva batarampohoteye bwa kabiri nsanzubona teogene umukuru w'umudugudu wa kivugiza unashyirwa mu majwi n'uyu muturage kutamufasha kuzamura ikibazo cy'umwana we mu butabera avuga ko ibyo yagombaga gukora yabikoze ambeshyeye ko ntacyo namufashije yaba ambeshyeye bikimara kuba baje kundeba mu rugo byari nka saa mbiri hagati ya saa moya n'igice na saa mbiri mbagira inama kubera ko n'ubundi baje bageze iwanjye n'ubundi ubufasha nabakoreye nambwiye se mwigeze muvuze induru bati ntabwo twavugije induru nahise nkora ubufasha bukomeye ngewe nageze kwa ribu ngiyeho gutanga gutanga impuzu buhamya kwa ribu nigiriyeyo ntanga ubuhamya nk'uko nabukubwira ndandika ndasinya n'ubuhamya bwanjye kwa kwa ribu buri ubutabera bwanjye narabukoze kereka yaraho yararenganiye hejuru mu nzego zo hejuru naho ngewe ubwanjye aho umudugudu ugarukirana nahakore mu bihe bitandukanye twagerageje gushaka kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo agire icyo avuga kuri iki kibazo ariko ntibyadukundira dore ko yaba kumuhamagara ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye mu bihe bitandukanye ntiyigeze agira icyo abuvugaho kugeza ubu nzamugura garasiya umubyeyi w'uwo mwana wahohotewe avuga ko akomeje gushengurwa no kuba umwana we nta butabera yahawe akaba asaba inzego bireba kumufasha gukurikirana ukekwaho guhohotera umwana we nkuru nziza pacifique mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
arakoze mugenzi wacu nkuru nziza pacifique ku kiganiro yagiranye n'umubyeyi w'uyu mwana bivugwa ko yahohotewe ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze bwahatuye tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ese mubona hakorwa iki kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko rikorerwa abafite ubumuga bwo mu mutwe rihagarare
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwa muntu tukibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo bityo duhe umwanya mugenzi wacu uwikeza christela adusangiza ubwo butumwa turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje muri aka kanya ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho none igaruka ku burenganzira bwa muntu turi kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abafite ubumuga bwo mu mutwe aho turi kwibaza ku cyo mubona cyakorwa ngo rihagarare reka duhere ku butumwa bwa kabira emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gahanga aho yagize ati icyakorwa ni ukwigisha abantu bagahindura imyumvire ko umuntu wese ari umuntu adakwiriye gukorerwa ihohoterwa naho shyaka steven uherereye mu karere ka gatsibo yageze ati ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kumvikana mu duce dutandukanye tw'igihugu atari ko by'umwihariko abafite ubumuga bwo mu mutwe barahohoterwa ntibimenyekane kubera ikibazo cy'ubumuga bafite ntibabone n'ubavuganira ngo babe bahabwa ubutabera ati icyakorwa ni ugutanga inyigisho zijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hakanashyirwamo imbaraga mu kwita ku bafite ubumuga bwo mu mutwe n'ababahohotera bagahanwa ubu ni bwo butumwa bumaze kutugeraho ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza kubwakira bagenzi banjye basubirana ijambo arakuze cyane mugenzi wacu uw'icyeza christela ndetse namwe mumaze kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko twibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe reka dufate akaruhuko gato dukurikire indirimbo ubutsinzi y'umuhanzi niyo bosco nawe ufite ubumuga bwo kutabona reka dukurikire ubutumwa burimo turagaruka mu kanya
wamaze igihe kinini wicaye ku ntebe iyo bukene ariko uranga uyicaramo nk'umutunzi wowe n'urubyaro rwawe mwaruhanyu bakavuna mwirengagiza ibibavuna mwibanda ku bibabura kumenera icyuya agaciro kawe byakugeza incungu y'ubuzima bwawe wihangana byababereye umwambaro kandi ari benshi
iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika bityo reka twizere ko iyi ndirimbo ubutsinzi ya niyo bosco yabashimishije kandi tuzirikane ko kwitinyuka ariyo ntambwe ya mbere yo kurenga ibizazane muri kiganiro uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko twibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubu abantu benshi bashobora guhangana n'indwara zo mu mutwe nyuma yo gusobanukirwa neza ibyazo no gukurikiza amabwiriza bahawe n'abaganga b'inzobere mbere y'uko abaganga basuzuma umurwayi bakamusangana indwara yo mu mutwe biragoye ko hari uwakwemeza ko umuntu afite icyo kibazo abaganga bashobora gufasha umurwayi gusobanukirwa uburwayi afite ndetse no gukemura ibibazo ahura nabyo buri munsi by'umwihariko kumushishikariza gufata imiti uko bikwiye kugeza igihe irangiriye mu kiganiro mugenzi wacu yagiranye n'umwe mu banyamategeko yamusangije ibibazo bahura nabyo icyo babona kibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo abafite ubumuga bwo mu mutwe barusheho kubona ubutabera reka tumwumve
itegeko tugendaho ni itegeko nimero zeru rimwe bare bibiri na karindwi ryo kuwa makumyabiri z'ukwa mbere bibiri na karindwi iri tegeko mu ngingo yaryo ya munani riteganya yuko ufite ubumuga uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kunganirwa n'undi wese mu nkiko nk'uko bigenwa n'amategeko we imari igenwa na minisiteri y'ubutabera bigaca mu rukiko rw'ikirenga noneho hifashwe urugaga rw'abavoka rukagena abavoka bagomba gufasha ababana n'ubumuga n'ababana n'ubumuga bwo mu mutwe barimo gusa ikibazo ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bafite mu buryo bwihariye bagira ikibazo cy'uko kugira ngo ubundi wegera ubutabera bisaba kubanza kuba n'ubundi wumva ko bunariho kandi kugira ngo ubone umwunganizi mu mategeko ni uko bisabwa urugaga rw'abavoka hanyuma kugira ngo nanone bisabwe ni uko haba hateguwe umwanzuro niba ari ikirego hanyuma urugaga rugahitamo umwavoka ugomba kugufasha gusa hari imiryango itegamiye kuri leta nayo bigiramo uruhare rwo gufasha n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nibwo bufite inshingano y'uko ababana n'uburwayi bwo mu mutwe burya uretse no kubunganira mu mategeko bashobora no guhohotera icyo gihe rero itegeko riteganya y'uko inzego zibishinzwe kimwe n'abafiteho inshingano babageze imbere ya za nzego zifite ububasha harimo no kubegereza abavoka ko akenshi ntabwo tuba twababonye ngo banatugaragaze n'ibibazo bafite nta muntu uba wabaregeye ariko iyo kesi igeze imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha nabwo bufite inshingano yo guhamagara nk'avoka cyangwa se bukegera inzego harimo urugaga rw'abavoka noneho bakabaha umwunganizi ese kuba hari abahohoterwa ntibabone ubutabera mubona byaba biterwa n'iki amategeko arengera ababana n'ubumuga itegeko ni rimwe ahubwo usanga barimo ibyiciro bitandukanye bano babana eh, n'ubumuga bwo mu mutwe akenshi usanga n'aho agiye abenshi ntibaba banahazi noneho yanahohoterwa ugasanga uwamuhutiye ni nawe wakabaye amurengera akabikora ikibazo rero njye numva gihari gikomeye cyane ni uko hagomba kubaka uburyo bwa- bwo kubarengera bwihariye ikindi kibazo duhura nacyo hari n'uwo nigeze guhabwa n'urugaga kugira ngo umufashe ntabwo yemera ko ibyo ugomba kumufasha ah, yabikorerwa rero wamu- wamwereka ko kuvuga mbere by'ubwabyo bishobora no kwica dosiye ye ntimwumvikane icya kabiri ukamwereka indishyi uko zibarwa uwo akaba akakwereka ko atabishaka ati mvira no mu rubanza mukanagirana n'ibibazo hari igihe bisaba ko n'ubundi bagomba kugenda bakamupimisha ariko kenshi ugasanga n'imyumvire dufite muri sosiyete icyo cyemezo kitajyamo hakubakwa sisitemu yatuma eh, niba umwa- umuntu ubana n'ubumuga yahuye n'ikibazo hakaba hariho nka nimero ya telefone abantu bahamagara bati ku rwego rw'akarere yafashwa n'akanaka rib ikabimenyeshwa noneho bagahita bakurikirana wa muntu
Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko twibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe.
namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ese mubona hakorwa iki kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko rikorerwa abafite ubumuga bwo mu mutwe rihagarare
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri.
Reka twongere duhe ikaze mugenzi wacu Christera Uwikeza atugezeho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize.
tugeze muri ka kanya twahari kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho mu kwezi gushize yagarukaga ku burenganzira bwo guhabwa ingurane ikwiye aho twibazaga tuti se mubona ari izihe ngaruka zigera ku baturage mu gihe batinze guhabwa ingurane mbibutsa ko mu kiganiro twaganiriye n'umunyamategeko agaragaza ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigena ingurane ikwiye mu rwanda ndetse twanumvishe n'ibitekerezo bitandukanye by'abaturage basobanura ikibazo bafite ku bijyanye n'ingurane ikwiye n'ingaruka byabagezeho n'icyo basaba twihuse ndindiyayo jean claude uherereye mu karere ka nyagatare yagize ati nk'abaturage batuye mu tugari twa nkurutaraka ndetse na mirama twangirijwe imyaka n'ikigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi reg ariko nta ngurane twahawe hashize imyaka itatu muragije imana uherereye mu karere ka gicumbi yagize ati ntibikwiye ko abantu bavutswa uburenganzira ku mitungo amategeko agenga ingurane akwiriye kubahirizwa naho john murengezi uherereye mu karere ka bugesera yagize ati icyakorwa ngo uburenganzira bw'abaturage bunozwe ni ukubona ingurane nk'uko amategeko abigena mu gihe atubahirijwe bagahabwa indishyi bityo ibikorwa byo gutanga ingurane ntibizemo akarengane naho haguma vedaste uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gatenga yagize ati guhabwa ingurane ikwiye hakwiye kubahirizwa amategeko yashyizweho na leta kuko usanga babirenganiramo bakabura n'aho babariza Byiringiro Augustin uherereye mu karere ka Gisagara yagize ati hari igihe ingurane idatangirwa igihe ugasanga ibikorwa by'abaturage birangiritse badashobora no kubisana ubu ni bwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
Bakunzi bacu tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none. Uyu munsi twaganiraga ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko twibanda ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe.
impamvu nyamukuru yatumye tuganira kuri iyi ngingo ni uko hari bamwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe bagenda bagaragaza ko bafashwe ku ngufu ariko bakabura ubutabera bitewe ahanini n'uko imiryango yabo idafite ubumenyi buhagije bwo kumenya uko amategeko yabarengera Ikiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha kandi tubashimiye kuba mwabanye natwe kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Niyigena mu gihe Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma.
reka tubonereho kandi dushimire itsinda ry'abanyamakuru bagenzi bacu badufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro kuri uyu munsi Amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro radiyo ijwi rya Amerika ibategurira tubifurije kugira ibihe byiza.
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni diodone cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza